kumva ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ikomeje ibiganiro byayo mu kirundi n'ikinyarwanda twumvikanira hano i washington dc hano muri studio muri kumwe nanjye etienne karekezi mwese kandi mbahaye ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika uwo munsi ushyitse leta y'u Burundi iriko ikora itiziganya ngo ishigikire agateka n'imigambi y'abigeme b'abayabaga
uyu ni martin nivy'abandi ni umushikiranganji minisitiri ushinzwe uburenganzira bwa muntu mu burundi avuga ku munsi mpuzamahanga wahariwe guteza imbere umwana w'umukobwa ku isi iyi nkuru kimwe n'inkuru ku modoka ya kamyo yagize impanuka igakomeretsa abantu barenga mirongo itanu mu ntara ya karusi mu burasirazuba bw'uburundi ndetse n'indi nkuru y'ubujura budasanzwe mu ntara ya cibitoke mu burengerazuba bw'uburundi zose ni mu kanya gato mu biganiro byacu by'iyi saha turabararitse mbere y'izo nkuru zose zibanda ku burundi ariko tubabwire ko mu rwanda urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge mu murwa mukuru wa rwanda kigali ku nshuro ya gatatu rwongeye gusubika urubanza rw'umunyapolitiki utavuga na leta y'u rwanda ni umwari diane rwigara ikibazo nyamukuru ni ikibazo cy'umwunganira cyangwa se aba umwunganira nu- we n'umuryango we mu bijyanye n'amategeko mu rukiko impamvu nyirizina ni mu makuru yacu ataha ya saa moya n'igice mu kanya kari imbere twongeye kubararika itariki cumi n'imwe y'ukwezi kwa cumi ni umunsi wahariwe umwana w'umukobwa ku isi mu burundi uyu munsi ugeze abakobwa bari hagati y'ibice bitandatu na birindwi ku ijana bari hagati y'imyaka cumi n'itanu cumi n'icyenda maze kuba ababyeyi barabyaye ese ibyo biterwa n'iki leta y'u Burundi ivuga ko guhera ubu igiye gushimangira amategeko kurusha uko byari bisanzwe ibisobanuro birambuye kuri iyi nkuru n'iki kibazo tubikurikira n'umunyamakuru wacu mu burundi eroge wirikaneza amatohoza yakozwe n'umunani guhitaho ineza y'abana fenadebe yerekana ko mu burundi abigeme bari hagati y'imyaka cumi n'ibiri na cumi n'icenda bageramiwe cane no gutwara inda batifuza ibitigiri vyerekana ko ibice cumi na kimwe kw'ijana vy'abigeme bari hagati y'imyaka cumi n'itanu na cumi n'icenda bamaze kurangura amabanga mpuzabitsina indwi kw'ijana bamaze kwibaruka nayo batatu kw'ijana bafise imbanyi yabo ya mbere ayo matohoza nyene yerekana ko hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri n'icenda n'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu honyene abigeme baba ibihumbi cumi na bibiri bahevye ishure bitewe n'imbanyi batifuza igisata ca onu cita hibondo naco unicef cerekana ko ibice munani kw'ijana vy'abigeme bari hagati y'iyo myaka aribo bamaze kurangura amabanga mpuzabitsina batandatu kw'ijana bamaze kuvyara nayo babiri bafise imbanyi yabo ya mbere ico gisata cemeza ko abakobwa bataroye mw'ishure basama inda ku bice cumi n'icenda kw'ijana mu gihe abize bari ku rugero rwa bine kw'ijana iruhande y'izi mbanyi zitifuzwa abigeme bari muri iyo myaka banarongozwa akenshi ku nguvu esperance ntirampeba twaye ishirahamwe ry'abakenyezi bishinze kurwanya malariya na sida aratubwira imvo nyamukuru ituma abigeme baja kwabirwa batarakwiza imyaka cumi n'umunani isabwa n'amategeko y'u Burundi akenshi icya mbere twabonye ni uko ari ubukene kuko hariho nk'umwana w'umwigeme kenshi ibyo twagenda turabona ariho nk'igihe nk'umwana w'umwigeme usanga nka nyina dufate ni nk'imfubyi agasigarana nka nyina wiwe ugasanga nyina wiwe ntacyo yishoboje mu gihe nyina wiwe abonye yuko afise haje nk'umuntu aserutse afise amafaranga uca usanga yikoze kwa wa mwana we w'umwigeme ati nta kundi ija kubaka kugira ngo turabe yuko twobaho kugira ngo turabe yuko aya batoyi bawe bobaho urumva muri ico gihe aja kubaka kugira ngo ashobore gufasha abatoyi biwe mugabo nawe aratakaje ubuzima bwiwe kuko ahevye ishuri uko guheba ishure bizana izindi ngaruka mbi zitari nke ubwa mbere nta magara meza aheza ngo agire kuko mu gihe aciye atwara imbanyi akiri muto usanga agize amagara mabi cane hanyuma kandi uca usanga n'imibereho yiwe idashemeye kuko mu rugo hari vyinshi ataba aramenya hanyuma kandi aragira n'ingaruka mbi kuko urumva mu gihe agiye kubaka akiri muto ni hahandi uca usanga ariko aravyara abana benshi kandi muzi ko noneho n'igihe tugeze mw'ubu abana benshi isi yaraze murabona ko kuvyara abana benshi ubu ari ibintu ari ingorane ikomeye cane kugira ngo iyo ngorane ihere umupfasoni ntirampeba asaba ibihano nuko twovira hasi rimwe mu kurwanya uwo mugirwa wo gushingiza abana b'abigeme ku nguvu kandi hataragera by'ukuri uwo muntu yafashwe yashingije umwana wiwe hataragera agahanwa by'ukuri uwo mwana w'umwigeme aratakaje byinshi kandi n'igihugu kirahahombera byinshi mu bijanye n'iterambere ry'igihugu kuko mu gihe ariko aravyara nk'abana benshi canke abana akurikirana n'ingoga hariho byinshi adashobora gukora mu bijanye n'imigambi y'iterambere ry'igihugu ari hahandi usanga aguma atera asubira inyuma dutera akamo leta y'u Burundi kw'ico kintu vy'ukuri yogifata mu minwe igahana igashiraho itegeko rig- igahana umuntu wese yashingije umwana w'umwigeme ataragera canke uwo muntu yubakanye n'umwana w'umwigeme atarakwiza imyaka isabwa n'amategeko y'u Burundi ayo mategeko leta iramaze kwiyumvira kuyakomeza kurusha martin ivy'abandi umushikiranganji w'agateka na muntu n'iterambere ridakumira uwo munsi ushitse leta y'u Burundi iriko ikora itiziganya ngo ishigikire agateka n'imigambi y'abigeme b'abayabaga mu gushiraho amategeko no gutegura amapolitike n'imigambi bibakingira ikumirwa mu buzima bwabo bwa misi yose ikanabateza imbere kandi nabo nyene bakamenya ko imigambi yabo ari ntangere mu iterambere ryabo n'iry'igihugu cose ihangiro ry'u Burundi mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu nuko abantu bose bokwishira bakizana mu mateka yabo n'abigeme badasizwe inyuma intambamyi zifatiye ku migenzo imwe imwe icatsi indaro mu gihugu ifatiye ku butunzi n'ibindi ko zoba vyatorewe umuti umunsi mpuzamakungu wahariwe umwigeme ku isi watanguye guhimbazwa mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri uburundi bwatanguye kubushiraho umwaka umwe inyuma yaho ku isi yose uko umwaka utashe abigeme bari hagati y'imyaka cumi n'itanu na cumi n'icenda bagera ku miliyoni cumi na zitandatu baratwara imbanyi batifuza nayo abari munsi y'imyaka cumi n'itanu bazitwara baba miliyoni nk'uko amatohoza yawe unavyerekana eroje urika neza bujumbura ijwi rya amerika eroje turagushimiye cyane tukivuga kandi ku Burundi abantu bagera kuri mirongo itanu bakomeretse ejo kuwa kabiri mu mpanuka y'imodoka ya kamyo itwara lisansi byabaye ku muhanda uhuza intara ya Karusi n'iya Gitega muri komine Shombo ni inkuru yakurikiwe mu munyamakuru mugenzi wacu Fidel Antoine Sabimana ukorera mu burasirazuba bw'u Burundi uwo muriro wadutse ku ibarabara riva mu ntara ya karusi irija mu ntara ya gitega waturutse ku ikamyo ipakiye igitoro yagize isanganya igeze ahitwa inyamabuye muri komine ya shombi intara ya karusi abari bari ngaho bemeza ko hari abaciye bihutira kuzana amabido n'indobo kuvoma iyo kamyo sezerino baradingitwa yari aho habereye isanganya nawe nyene akaba yarakomeretse nubwo avuga ko atari karavoma igitoro nk'abandi aratubwira uko byagenze je mu bisanzwe nari mvuye mwanga kurandura ibiharage nibwiwe haruguru nza numva imodoka ihenutse ndatura ibiharage ndaza kuraba hama ngiye kuraba abantu baraza barayora ivyariko biraseseka ruga yaruca rumera kujya kumura vyo nku twese n'abari kure twaciye dushikiye wana naje nabo baguritse ndi kure
we ntiwari uriko uravoma ibitoro Eh, nari mvuye kurandura ibiharage
ariko hariho abariko baravoma igitoro bariko bayora nyene vyariko birameneka vyariko biraseseka hasi n'abari mu mugazo barashikiriwe bashi uno musore we aremeza ko yabonye uwateje uwo mucanwa sanzwe twariko turarengana turiko turahita aje umushoferi atwara iyindi kamyo itari yabye n'igitega aca arayihagarika ayihagaritse asanga abo bandi bamaze ku- kugira ingorane abo bashoferi yaguye hanyuma aca ababwira ngo nimwigire inyuma aca ababwira nimuhe ikibiriti amaze gusaba ico kibiriti aciye atura akabido kajya aye kavamo amavuta ya moteri caragaturira gaturiye caratereramwo mwiyo modokari abantu bose bariko barahitaniko gushikirwa n'umucanwa uyu musore ati uno muriro wari uteye ubwoba ko warandagata ku bantu bahita jena ariko ndarengana mu bisanzwe mpita kuko abariko baravoma barashobora kuba bariho muga jena ariko ndarengana kuko uko warengana ubuke kariko ara- ara- arakana wasanga uriko u- u- ufashwe abagwaje abo bahuye n'ivyo vyago vy'isanganya y'umuriro bafise amakenga y'aho bazokura amahera yo kuriha amafagitire yeremiya kadende ni umwe mu bagwaza ayo makenga ayasangiye na suzana miburo umutamakazi w'imyaka mirongo itandatu n'umwe agwaje umuhungu wiwe yahuye n'iryo sanganya ry'umuriro jewe maze kumva yuko iryo bara riguye naravuye muhira ndagenda sanga umucanwa watse hano watse abantu usanga bariko barakoma induru ngo abantu batikiye ukuntu iyo sanganya yabaye yarabaye ukuntu tutari tuvyiteze kuko n'abana bari bavuye ku mashure barashikiriwe urwaruka rurimo twavuga yuko rero twebwe bene gihugu ico twosaba twosaba yuko bodufasha ku kubera harimwo abishoboye burya mutama ni masikini afise ukuboko kumwe hariho n'abandi batishoboye kandi ni nka twese niko bimeze ana n'uyu ni imfuvyi Petero Nkurikiye avugira ubushikiranganji bw'umutekano mu Burundi aremeza ayo makuru akavuga ko umugabo w'ubwenegihugu ca Tanzania yikekwa kuba ariwe yateje uwo muriro yamaze gufatwa n'igipolisi ku mvo z'amatohoza Petero Nkurikiye yagiriye ko asaba abanyagihugu baba ku nkengera z'amabarabara aca ko bene ivyo biduga bitwara ibitoro kwirinda kuja kuvoma ibitoro mu gihe habaye isanganya y'ivyo biduga uwo muvugizi w'ubushikiranganji bujeje umutekano mu Burundi aravunira akagohe abo banyagihugu ababwira ko bishoboka ko hashobora guca haduka umuriro uteza isanganya rikomeye nk'uko vyaraye bibaye canke bikaba bibi kuruta ku makuru avuga ko hoba hari abasize ubuzima muri iryo sanganya Petero Nkurikiye amenyesha ko atawapfuye ariko hakomeretse abashika mirongo itanu muri abo cumi na batanu bakaba babaye cyane muri komine ya shombi intara ya karusi hagati mu burundi fidel antoine nsabimana ijwi ry'amerika urakoze fidel antoine nsabimana ho mu ntara ya gitega na karusi mu ntara c'ibitoke ho ihana imbibi n'akarere ka rusizi mu rwanda haravuga ubujura budasanzwe turavuga miliyoni zirenga umunani z'amafaranga y'amarundi zaribwe mu bubiko bw'ishyirahamwe ryo kubika no kugurizanya ryitwa cospeke mu ijoro ry'ejo kuwa kabiri kiraba uyu munsi kuwa gatatu muri komine mugina umunyamakuru w'ijwi ry'amerika muri ako karere k'u burundi evariste nzikobanyanka niwe uduha ibindi bisobanuro abakorera muri iryo shyirahamwe batashinye gutanga amajwi ku nsamirizi y'ijwi rya amerika bavuga ko batonze kuri uno wa gatatu basanga umunyezamu ari muri rinini bagize barinjira aho bakorera basanga inzugi zirakatuye ububiko bw'amafaranga coffre-fort bunahaye amafaranga agera ku miliyoni umunani n'ibihumbi amajana indwi ya sahura ukomba amazi ababika udufaranga muri cospeke iri ruhande y'isoko ry'inyeshenza yaraye isahuwe bwari bwafuse umunwa mu gitondo cuno wa gatatu babuze ayo bacira n'ayo bamira twavyakiye nabi kuko twebwe abanywanyi tuhabikira ntibyadushimishije by'ukuri iribwa ry'ihospeke ntiryatunejereje byatuguye nabi kubona ahantu nk'aha niho umuntu yabikira udufaranga twiwe azi neza ati umwanya n'umwanya ndashaka kuja kutwaka hifashisha mu muryango ubu rero two turimvira ati none bigiye kuzogenda gute kudufaranga kuba tudutwaye gospeki nyeshenza iri ku mugwa mukuru wa komine mugina yahora irarirwa mu ijoro n'umunyezamu umwe uwo nawe yahawe iboreza droge n'abaraye basahuye iryo shirahamwe aca asinzira iryo guherayo byemezwa n'inyamiramabi zivuga ko abibye bakoresheje ibikoresho bikomeye mu kumena coffre-fort ibikwamo amafaranga abahora babitsa amafaranga mu kigega c'iryo shirahamwe ry'abigenga basaba amatohoza no gucungera bihagije umutekano aho hose hari ubutunzi rusangi abaserukira iri shirahamwe rya kospeki ko bohashira igipolisi akaba arico kirarira ayo mabanki kuko gutora umunyagihugu ntacyo ashoboye kuba yorarira umutungo w'abenegihugu ntacyo awushoboza kuko n'inkozi y'ikibi irashobora kuza ikamugirira nabi akabura ukuntu atabara akabura n'ukuntu atabaza kuko aba ararira ari umwe ntibagweze igipolisi none umuntu afise kupakupa ararira amafaranga mutama kupakupa burya wowe worarira amafaranga ufise kupakupa ngo ni zamu ashwe nimwongereze umutekano ubutegetsi bwa komine mugina buremeza ubwo busuma mu kigega cyo kuziganya no kuguranana ku isoko ry'inyeshenza yohani bazira umuhanuzi wa musitanteri wa komine mugina ajejwe iterambere avuga ko ubusuma nk'ubwo bugize iminsi bwibonekeza avuga ko hari ikigiye guhinduka si kospeke mugina gusa bivye amaze iminsi yibonekeza ubusuma bwo kumena amakiyosiki y'imbaho mu isoko ry'ishenza aho aheruka kwibwa amakiyosiki yashika abiri uno munsi rero mu joro ryakeye abasuma batashoboye kumenyekana barabivye muri kospeke ya nyeshenza ariko amatohoza acabandanya kospeke ku murango haririrwa abapolisi bacungeye iyi banki mugabo mu ijoro abapolisi baharara ahubwo tubona umenga vyohinduka abapolisi bakarara mu ijoro ku murango hakaza abanyezamu basanzwe kuko ni ahantu habikirwa amafaranga abenegihugu nk'ubu idogo ni myinshi umuhanuzi wa musitanteri wa komine mugina ajejwe iby'iterambere cyo kimwe n'abakozi bo mu kigega cosipeke barahumuriza abari barabise udufaranga twabo muri icyo kigega bamenyesha ko ikigega cyabo kigiye kubandanya gikora kandi ko amafaranga yabo bazoyaronswa bagasigura ko icyo kigega cyari cyaratanze ubwishingizi assurance mu gifaransa inyamiramabi z'imugina zizazatanguye amatohoza umuntu umwe azayahagaritswe uwo nawe nuwararira inyubakwa z'icyo kigega cosipeke casahuwe n'abantu gushiku bataramenyekana muri komine mugina y'intara c'ibitoke evariste nziko banyanka ijwi rya amerika bikomeje kuba amayobera birumvikana evariste abakomeje kutwumva mbibutse ko mukurikira radiyo ijwi rya amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda kumenya no gusobanukirwa ibijyanye n'imyifatire ya muntu ni ukuvuga n'inyifato y'ikiremwa muntu ni ikintu abarundi n'abanyarwanda benshi badakunze gusobanukirwa ku buryo bunoze ibi bikunze kugaragara cyane mu rwanda no mu burundi kubera ko hakunze kuba intambara n'ubushyamirane budashira hagati y'abaturage impuguke ni ukuvuga umuhinga muri ibyo bibazo ni mediatrice nibaruta pisikologe mu gifaransa niwe wari umutumire uyu munsi mu kiganiro muri isanga yavuganye na mugenzi wacu oriane itanga ishaka atangira amusobanurira uwo mwuga we uko uteye
umupisikologi cyangwa uwize ibijyanye n'inyifato ni umuntu yahariye ubuzima bwiwe gufasha abantu bafite ibibazo bitandukanye bijyanye n'ingene bamerewe mu mishaha yabo cyangwa barwaye kuko hari indwara zitaba zikeneye umuganga bagiye tumenyereye ziba zikeneye kumvirizwa no gufatwa mu bundi buryo bwo kuvurwa atari ubwo kunywa umuti uwo mupisikologe rero cyangwa wize ibijyanye n'imyifato afasha umuntu kurengera ibyo ariko aracyamo cyangwa imbere no gukinga kuko hari igihe usanga bikenewe ko umuntu akinga atarindira ko ibibazo bishika cyangwa ngo bimurengere
ababitura none mu gihugu bakunze kuba bakeneye gufashwa mu bihe bibazo by'ubuzima cyane cyane hari ibibazo biri rusange nk'ikibazo kiri nko mu muryango cyangwa kiri mu rugo cyangwa kiri ku muntu wenyine ubwiwe mugabo ibikunda kugaragara icyo tubona muri iyi myaka itanu tumaze turi ko turarangura ino mirimo ni uko indwara iyo bita depression iza imbere y'ibindi abo twakira benshi usanga akenshi iyo ndwara y'uku imwe bita kabonge sinzi nyine nokivuga neza mugabo ni muri iyo ntumbero ni uko nyine nogisigura kumwe kumva umuntu ababaye kumva no kwiyahura kwiyahura kumva akumva isi umengo arayikoreye ugasanga ubuzima bwiwe by'ukuri burabishe nibo benshi usanga bagwiriye mugabo n'abayabaga kenshi na kenshi duhereye kuri icyo kibazo nyine cya depression akabonge ahanini duhereye aho nyine akabonge kuri benshi gategwa n'iki kugira ngo umuntu agire kutiyumvamo ubuzima ko bumushimishije na gato
birashobora kuvana birashobora kuba herediteri birashobora kuba indwara y'akaronda imwe bita akaronda hari umuntu yayirwaye mu muryango ugashobora kuyirwara cyangwa bikava ku bintu umuntu ariko aracyamo mu buzima usanga adafite insiguro bikamurengera bigaca biheza bigatuma ubwonko bwiwe budakora nk'uko byategerezwa ugasanga hariho udusenkaburamubiri bimwe bita amahoromone atari karakorwa ku rugero rwiza cyane cyane nk'ibyo bita amadopamine cyangwa amaserotonine ikindi nacyo ni igihe ushobora gusanga yahinduye aho yahora aba ugasanga yavuye ahantu hadakanye agiye ahantu hakanye cyane ibyo nabyo nyine guhindura kirima cyangwa aho usanzwe ubaye nabyo nyine birashobora gutuma umuntu ashobora gushikirwa n'iyo ndwara ya depresiyo ni ukuvuga biva kuri byinshi biva kuri byinshi bashobora kuba hari ibyunyunyu abuze nk'ibyo bita amanyeziyomu cyangwa ibindi byunyunyu usanga adafite mu mubiri bigashobora nabyo nyine gutuma bimuhanda bimutuma ahuha nimba ari ukuntu tuvuga mu kirundi ugasanga yarasikiwe nuko kurwara iyo ndwara ya depresiyo none abakuze n'abana ukuvura kwabo kuratandukanye biba bimeze gute nk'umupisikologe yafise umuntu akuze n'umwana tekinike cyangwa ubuhinga buratandukanye
biravana umwana burya arafise ingene avugwa hariho n'ibipimo usanga umugirira umuntu akuze atari byo umugirira kubera umwana mu bisanzwe ntavuga byose kubera ataba arakura hari ubundi buhinga umufasha kugira ngo ugire ibipimo urabe izo ngorane afise ariyo nk'ibi bita tese ya desin ya famiye cyangwa gucapa umuryango wiwe cyangwa kugira ari byo amafoto umwereka aka- akakubwira ibyo abona n'ibindi bitandukanye ntarinze kubisigura cyane kubera petetera akanya ko- koba gatonyi mugabo uburyo ufashe umwana n'uburyo ufashe umwa- umuntu akuze buratandukanye mugabo ntibutandukanye cyane none ibibazo bikomakomeye tuvuge ibibazo byo mu buzima bw'umuntu akuze nko kunywa birengeye buri munsi kugira ishavu rirengeye gukubita uwo mwubakanye eh, usanga akenshi biterwa n'iki nk'iyo muri kumuravura abantu usanga hari ikintu bas- bafitaniye ku isano abantu nk'abo mu bisanzwe ah, nk'abantu bubakanye dufatiye nko kuri icyo burya abantu ntibubakana gusa ari babiri gusa umwe wese harimo akana akana muri we icyo twita enfamoa enfa interieur ni ukuvuga nimba umwana yaragize ikibazo mu mu mu bwana bwiwe ahamaga akura wa mwana aracyari muri muri matayo nimba na- ariko baratwumviza mbabarire uwitwa matayo mbabarire n'akarorero matayo ka kana kari muri matayo akuze uwo mwana rero yagize ibibazo na mariselina cyangwa mariya wakana n'uwundi akuze Ba- bubakana ari bane mu bisanzwe umwe akuze n'uwundi mwana abo bana rero bagiye baragira ibibazo rero bitandukanye bagahura baragize ibibazo cyangwa umwe yaragize ibibazo ni ngombwa ngo babanye eh, bimukoreko ibyo rero bi- bishobora kuva kuri icyo cyangwa ugasanga hari ibintu bishyitse mu buzima nk'ibyo twita nko guhahamuka cyangwa traumatisme hari ibintu byabaye mu muryango ugasanga birabababaje ugasanga babuze nk'umwana cyangwa babuze umuntu cyangwa ugasanga hari ikintu cyashitse umwe yavuye mu kazi uwundi yagize ibindi bibazo ugasanga byamuteye uruhagarara rwo mu mutima usanga rero bashoboye kutabana neza Ego.
nk'uko bavuze ku bibazo by'abantu bashobora kuba barahuye n'ibibazo ashobora kuba yarakigendanye icyo kibazo imyaka myinshi cyane hari icyizere cy'uko umupsikologe yomufasha n'aho tuvuga ikibazo yari agifise nk'imyaka mirongo ibiri uwo mubabaro yarawugendanye icyo gihe cyose cyangwa uko ku- aka kabonge yari akagendanye imyaka mirongo itatu mirongo ine umupsikologe yomufasha akava muri ubwo buzima muri ibyo cyane byiyumviro rwose cyane rwose kuko umuntu araduga arajya mu bwana arasikira kajya kana k'imyaka ibiri umwaka umwe imyaka itatu noneho ubunya duhiriwe duhishije kubera ubuhinga bwo kuvura ubwo bita isinoze bwarashyitse mu burundi ubu buriko burafasha abantu bas- turiko turafasha muri ubwo buhinga abantu batandukanye ugasanga umuntu amaze nk'amezi atandatu adasinzira i- i- seansi imwe canke umuvuye rimwe ugasanga ariko arasinzira normalement oriye yuko bafata imiti n'iyindi petete usanga ifise n'ingaruka mu magara y'umuntu canke atanikimufasha kuko umuntu ataba yatoreye inyishu ikiba cyatumye adasinzira tugarutse rero ko ku muntu afite ikibazo gitandu- ibibazo bitandukanye uduga mu bwana ukajya mu buzima murajyana aba yakugiriye conscience cyangwa aba yakugiriye icyizere muraheza mukagenda mu buzima bwiwe eh, kubera urumva bakwizeye mukaraba icyabitumye hama mugaheza mukagenda mura- muravura ibiguma ibiguma nko- uko byagiye biraza uko byagiye biraza nkora mbona by'ukuri mu ma- mu masa- mu maseanse make nk'uko tuyita ndavuga ngira nk'amasaha y'iminsi mikenya ugasanga umuntu yateye imbere cyane Mm.
ku buryo mbere bitangaza eh, wasanga yarafashe nk'imiti bikananka ugasanga ibyo birahejeje bikamufasha Mm. kuri icyo nyine abarundi baba bijukira none kurondera gufashwa n'umuhinga mu myifato muri iki gihe
biriko biraza biriko biraza mu ntango niho umuntu yabona nyene ko eh, abantu bagira amasoni bumva umengo kuja ku- ku- kwivuza ku psikologe umengo eh, baragusenga ariko ubunya ndiko ndabona abantu ba- ba ruguru mu ntara zitandukanye ruyigi bubanza kayanza babira imizi ugasanga araje kukubwira yuko amaze igihe atari karasinzira umuntu akamufasha eh, bariko biriko biraza biriko biraza kandi nibaza ko abarundi ba- bakwiye kumenya yuko ibyo ari ibintu bisanzwe ku- ku- kujya kwiza ibijyanye n'imyifato ntibishobora kurwaye mu mutwe kanatsinda uwize ibijyanye n'imyifato ntavura abantu barwaye mu mutwe abantu barwaye mu mutwe bavurwa n'uwo bita umusikiyatire ujya muganga yize nyine ibyo kuvura mu mutwe ariko umu psikologe afite akamaro ko gu- gukinga ko ku- gufasha umuntu ataragwara mu mutwe ngo ngo ngo agware arembe kenshi eh, mugabo niyo umuntu yarwaye mu mutwe arabona n'umupsikiyatire mugabo ni ngombwa ngo amaze gutora mitende kubera ijya miti agaruke ku musikologe kugira ashikire cya kindi cyatuma eh, yagwa agwara kuko imiti burya ni nk'amabekiye nikikubaza ngo mbega byagenze gute ngo wabaye iki ngo byagenze gute do imiti ikuvuyemo wari urwaye usubira ukongera ukagwara urumva hagufata imiti ubuzima bwawe bwose ni ngombwa ngo umuntu agaruke ku musikologe yinjire mu migi eh, batemberane mu buzima bw'uwo muntu hama bagarukane amagara meza
turagaruka mu kanya ku buhinga wavuze mukoresha bumwe muri bwo wavuze harimo ubwitwa hypnose usigurire abatwumva neza na neza ingene ubwo buhinga bukora hamwe n'ubundi ariko nk'uko mubizi kino ni ikiganiro giha ijambo abanywanyi b'iradiyo ijwi rya amerika reka tuje ku murongo nabo nyine tubaha akaryo duhere ku witwa joel wiriwe neza joel mwiriwe neza uraho urakomeye
Nda- ndakomeye ndashima Mm, ni byiza cyane ikibazo cyangwa Eh, icyiyumviro eh, mubanze mudusoreze uwo mutumire ndakumva nagira nagira ngo ndamubaze ko avu- ko ari kutubwira ngo baravura inyifato ntabazi yuko abantu benshi dufite inyifato zitandukanye zidahuje inyifato Ah, hari ubwo yaba afite bavuga ko nta nta muti n'umwe batanga sinzi niba batanga inshinge hari ubwo yaba afite n'ibin- n'ibi- n'ibikoresho akoresha mu gupima umuntu ufite izo nyifato cyangwa ni ukumureba gusa hama akagira akaba- akaba yamuvura ni ubuhe buryo akoramo mbega nko mu gihe byashyitse umuntu ufite inyifato wenda tuvuge zi- zikabije zishobora kuba zamugira nabi zikamushyitsa nko ku ndwara y'ibisazi icyo gihe iyo zibaye indwara z'ibisazi amu- bamufasha iki bigenda gute ikindi nashaka kumubaza abapisikologe bavura indwara izo arizo zose zibonetse cyangwa bavura izo z'inyifato gusa Mhm. urakoze joel Eh, reka twakire na murakoze namwe ni iki nagomba kubabaza twakire na diodone diodone uratwumva yego ndabumva eh, ndamubwiza umutumire yego nashaka kumubaza kwanza yakurikiye ko aravuga ngo cyo kubura kureka gusinzira Eh, je- nka jewe nyine ndagifise kandi ndakimaranye nk'imyaka myinshi nko mu ijoro ndashobora kumara nk'isemene usanga ndaryamye mu ijoro nkasinzira nk'iminsi ibiri cyangwa iminsi itatu nkaba ariho numva itiro ngo ndaryamye naho yo bigafata nk'umwanya muremure urumva? ndashobora kuja ku buriri kuryama ngo dufate nka saa mbiri saa tatu gutyo saa yine ngo dusanga nite gusinzira nk'isaha saa saba saa munane gutyo usanga nta masaha sindi maso usanga ndashobora kumara na deux jours cyangwa trois jours ntaryamye ariko bijya kuvuga ati umuntu ariko arasinzira aho yicaye ntibikunda kurushika cyane Eh, ni icyo nagomba kumubaza ikindi nacyo kuri icyo kuvuga- ariko aravuga ati ku- kuri izi byo kuvura sinzi yuko bikoba ari ukuvura cyangwa gutanga imiti cyangwa ari impanuro cyangwa ibiki ashobora kubwira ushaka kugenda cyangwa ukagira uku n'uku nibyo nashaka kumubaza ikindi nacyo umutima byo ndakunda kumva umutima wiruka cyane kandi n'ubu ubu ko biraduga nkumva umutima umenga haraje nk'ikintu mbona uyu mutima urahwabutse nyine nkumva umenga ni ikintu kinkanze nkasangira n'ubwoba cyane mu bisanzwe hariho ibipimo yabaje ko hari ibipimo hari ibipimo mugabo si bijya byo gufata amaraso cyane kugira bijya nka bijya byo kwa muganga hari ubu- ubundi buhinga abize ibijyanye n'inyifato cyangwa psikologe batwitangiye imbere bashyizeho hariho amatesite atandukanye hariyo bita teyate ni- ariko yatwumviriza ntibasaye kubisigura cyane Eh, hariyo bita tesite de lorsha hariho n'ayandi matese bivanye iyo umuntu afise nk'uruhagarara ah, hariyo bita tese do hamilton Do- ayo yose na- n'ibipimo usanga ushobora guha iyo izo ni zimwe ni nyinshi rwose rise sino Mm, kugira ngo ariko ndayimare.
ariko Bivana n'ikibazo madame umuntu nibaruta afise.
eh, ubwo buhinga iyo buvuze matesite ni ibibazo bishura canke bashatse kumenya niba nk'uko babivuze bamwe bavuze ati ni inshinge canke nihe ni ibibazo bishura kugira ngo bamenye neza izo tesite izo arizo Eh, harimo iby'ibibazo mugabo hari hari n'iz'amafoto cyangwa hari n'izo umuntu asaba umuntu gucapa cyangwa gushushanya ibintu ibi- cyane cyane ku bana nibo umuntu aheza akabaza ba- abwira gushushanya kubera abana udasanga baganira cyane uda- bataba barakura ngo bashobore kukubwira ibintu byose batabivuga rero muri uko gushushanya Eh, nk'ibi bindi n'amashusho n'amasanamu ba- baha umuntu rero ibyo onya bidufasha gutahura uwo muntu tuba turi ko turafasha uwo ni umuhinga mu bijyanye n'imyitwarire ya muntu n'inyifato y'ikiremwamuntu mediatrice nibaruta mu kiganiro muri isanga yagiranye na mugenzi wacu Ariane itanga ishaka mu kanya gashize ikiganiro mukomeza gukurikirana ku mara- ku maradiyo yanyu ariko kandi no ku rubuga rwa interineti ndetse no kuri facebook yacu kuri mikoro hano i washington mwari kumwe nanjye etienne karekezi nongeye kubashimira kandi nshimira n'abadufashe gutegura ibiganiro ndetse n'abari ku buhanga bw'ibyuma hano mbifuriza kandi umunsi mwiza no gukomeza gukurikira gahunda zacu zijyanye eh, n'ibiganiro byacu bya buri munsi cyane cyane mu kanya gato isaa moya n'igice hari amakuru mu karere no ku isi murakoze mu isi